waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Sirna gadaa Booranaa keessatti qooda dubartootaa mata duree jedhu irratti kora waldaa qorannoo Oromoo ka Baranaa irratti kan ibsa kennanii turan aadde Adii Waariyoo keessummaa keenya har'aati.
Qaalluun Boorana keessatti gosi lama warri qaalluu jedhanii kabajamee dheedamu. Karrayyuu beerree warri qaalluu warra aanan gaalaan dhunni ka jedhamu jira. Warri kun aanan gaalalleen dhuguu foon gaalalleen nyaatu. kaan immoo harrayyuu oditu warri qaalluu ka jedhamu jira kulleen akkuma sun aanan gaalaan dhuguu waan gaalaan sooratu qaalluun karrayyuu dubri sabboon fuudhu seera booranaa irratti sabbi dubrgoona fuudha goon dubri sabboo fuudha seer immoo warri qaalluu kunin ilmi tokkocha duri dhalatee isaa ruufaan ciisa argan jedhanii namni kun seer isaa irratti tila aadaan hin fuuni sun fuudha inni karrayyuu qaalluun kunin dubra abaxxuu fuudha sabboo sadee waliin fuudha jedhan kaani haati tun hin garseer warra kanaatti jechuun ilmi tokko dhalti tokko malee hin dhaltu hagammaatti hin argamu tokkochi sun lubbuu dheerata lubbuu bulaa qaallummaa fi kanaan ture yeroo inni guddatee timbeetta jaaree duullee ilmi isaa qaallummaa sun fudhata. Taqaalluu akkanatti abbootii gadaa immoo gadaan booranaa ganna torbaatamii lamaati. Gadaa yoo galgaloo irra haatee ganna torbaatamii lama amma guyyoo gobbaa haa jedhamutti harkaa qaba. Gadaan suniin seera qabdii eera qabdii akka bulchanii qabanii bokkuu qabdii qaalluu qabdii wayyuu qabdii hayyuu qabdi. Raabaa gadaan tuniin yoo godaantu tana godaannaani raaba jira. kuusa jira yuuba jira akkanaan godaananii isaan teessoon isaanii areergoo roolaf jedhamtu achirraa yoo gadaan baalli fuudhee ganni lamtaa'uun boodatti lafa liiban jedhan sanatti ol gala warri aadaaf achi galanii arda quttumaa jira arda quttumaa kan cufuun godaananii horii itti qalanii ijoollee gammee buufachiisanii. waan aadaan tolfataa ta'u fi jilcuuf irra yaa'anii tolfatanii galmi ijaaranii tolfatanii galma ofii irra ba'anii gaafa waan kan irra ba'aniin boodatti ammallee marmaaraa jedhanii marmaranii areergoo roosumti galan jechuudha. Gadaa keessatti nadheelleen qooda qabdu qabdi. Warri gadaa fakkeenyaaf qaalluun niitiin isaa ta'e inni qaraa fuudhe qoraan hin dhaxxu bisaan hin dhaxxu. onaa ollaatti itti waraabaa ibiddallee bobeessitu qaallittiin seera warra qaalluutti ta gadaa ammoo qoraan ofiillee cabsatti bisaan ofiillee waraabbatti waan ofii aadaan sila tolfachuuf hin tolfatti aadaa qabanii guyyaa jilaa jira guyyaa jilli nadheelleen baatu jira mi'a ofii aadaa hidhattee waan aadaa cuf tolfattee mijuu ofii guutattee nadheeni baatu jira guyyaan suniin guyya jajjabaa. dhalaan ga'een isaa baay'ee gara keennatti dhiira waan cufirraa ga'ee dhalaatti irraa baay'ata waa'ee ga'ee fi cufi xumuratti hin godhatti aadaa fi waan karaa aadaan jirtullee hin guutatti karaa jiruuf jireenyu fi kaman keessaa ka waan adda addaallee cufattu dhalaatti itti hirmaata akkas jirti waa'een gadaa.
adde adii waariyoo keessummaa keenya irraati siiqqee fuudhaaf heerumaaf kanneen biroo irratti jaalanneetu dubbise akkas jechuudhaan jalqabu adde adiin.
aadaan siiqqee gadaa keenya keessatti oromoon kutaan isii bal'oodha baay'ee kuta kutaan seera adda addaa qabdi nummoo siiqqeen guyyaa intal shamarranii heerumtu maatiin isii bantii aaddee fi dhadhaa dibdee fi. siiqqee harka keekkeettee buuchuma ciicoo dugdattiitee buuchuma mucaanii jechuun fuudhu guldeemu qabatee fi akkasii warri siirra baati hagi siin jirtutti siiqqeen sun hin jirti yeroo sun dootummoo siiqqee sun hin cabsani hagimmoo siin jirtutti yoo barraa wal dhabdee baatellee siiqqeen isiin haftu qabattee baatiin yoo hiitellee qabattee baatiin. Naafuu achitti.
Guyyaan dhumaa siiqqeen kan iseerraa adda ba'u.
Guyyaa isiin lubbuun geggeeffamti callaa malee siiqqeen isiin adda hin bahu. durii cabsanii gubbaa kaahanii ciisii qeesii faciicoo fa'a. Amma immoo haalli sunillee waan akkas adda addallee jiru ta'uufiyyuu ta biroo ittiin fuudhanii tami fuudhanillee tami biroo qabdi malee siiqeen abbaa dhibii abbaa dhibiif hin dabartu.
Yeroo rakkinni dhalatu yeroo lolli ta'u qoodi dubartiin qabdu maal?
Warri gadaa kunini baay'ee waan akka lolii ka'u waan akkana akkanaa kan hin qabu beektaa. isaanii waaqayyo mufii kadhataniitiin gad mufiitiin seeruma aadaa ufiitiin waan cufaa waaqinurra itti sedhanii akkasiin itti fataasuniin ofirra jiraata jedhanii haa ta'uuti rakkoon yeroo dhufti immoo num dhufti yoo dhuftuu dhalaanii yoo rakkinni mudatuu maatii qabattee horii fi ooftee bakki silaayyuu itti cocho'uu jiranitti yoo baqallee taate baqatti malee wanni biraa kasiin qooti dhibiin isiin keessaa achi qabaattee yookaan loltuu taatee loltee hidhattee hin jettu hin jirtu maatiin baqatti qabeenya sin ooftii yoo dandeettaa dandeettu ilmaan ofii guurratteetiin deemtii malee wanni achi keessa siin wanni dhibii qabdu hin jiru.
Araarsuufoo.
Duraan dhalaan horkeessin taa'u dhalaan keenna qaanyaadha. amma immoo yeroon jijjiirama dhufte dhalaan illeen akka fedhee hirmaatee rakkoo fi hiikachuu rakkoo nama immoo cina isaa jiru kan miidhamellee nama kana waan akkanaa dhaqqabe rakkoo akkanaa jira rakkoon tun maaliif taatii jedhanii rakkoo tan taa'anii hiikachuu fi dhiira waliin ta'etti rakkoo sun hiikuu fi amma mirgi sun yaa argatte jechuudha.
Kan biraa yoo haati warraa abbaa warraa wajjin wal dhabde akka seera kanatti maal godhu?
haadha warraa abbaa warraa yookiis wal dhabde kutateenatti namni dhalaawwamaan godhu jaarrolumatti jaarsumatti dubbatee buufatee murteessa malee dhalaanii waan kana baay'ee ittiin hirmaatu amma jalqabde. duraanii in obsitii intal obsitutti intalaa jedhanii in obsitedhanii duutullee cabxullee baxxullee ni teetti amma immoo iyyachuu jaarsatti ni iyyatti duriillee. yoo jaarsi bu'aa dhabeef dadhabdu warri ofii galti hin baati yoo qajeelcheetiin teetti qajeeluu baattus addaan baati haa baatu malee immoo yeroo sunii yeroo durii qabeenya isiin itti dhufte kan yookaan waliin horatan uumama keessaan qabdu. qabeenyi warri sii waan adda addaa gorfi jedhanii golli jedhanii waan warri sii baasee fi yoo loon taatellee qabeenyi sunii malee. qabeenyi waan maatii ammitti dhuftee kan keessa uumaan qabdu ilmaallee isiin gulbaatellee uumarraan qabdu duwwuma warri warrummaan isii guddisaaf malee amma immoo yoo wal dhabanii ilmaanis qabeenyas feetuun qooddee feetummoo ilmaan ofii qabattee qabeenyi immoo hin kennaniif waan isii laalchisiisa amma immoo haala akkanaa jira amma haala bareedaa jira jechuudha.
Egaa dur yeroo isheen kan warri kennanii fudhattee deemte. Fudhattee baati malee ka abbaa warraa wajjin horattee hin fudhattu.
Hin qabdu homaa keessa hin qabdu. Kan warri siisunuu kaduu jedhanii kabad jedhanii akkanaa kana waan maqaa adda addaatiin yaamanii kana dhabuufa dandeetti yoo warri cimaa hin qabaatin. Yoo warri cima qabaatti immoo abbaa obbole obbole abuyya akkanaa kan ka maatii isiirra dhufe kan hin kennaniif hin fudhatti.
Kanaaf amma waan jiru gaarii.
Amma gaarii amma gaarii.
Fakkeenyaaf fuudhaaf eeruma yoo laalte naannoo keessanitti attamitti fuudhu eenyu gaafata warra moo intala moo.
Fuudhi beektaa afurii fuudhii afuri tokko awadii jedhanii isaan lamaantu wala wadata mucaatti intala wadata si jaaladha si fuudhaa jedhee gaafata. Hin eeyyamtee fi eerumaa jedhanii kan warri isii qubi hin qabne warri mucaa qubu qaba intal ebeluu yaayyoo awadadhee. yaa'ee naan jetteen fuudhaa jedha waan danda'aniin itti birmatanii qarqaaran in fuudhaa maatiin achiin booda dhageetti araara warra dhufaa araara aadaa jedhanii jaarsi ollaa bahee nama kan yoo hoomni irraan qabaatin hin rakkisanii dhibi dhibii walirraan qabnu duriillee soddummaara nama wal miidhaa qabuuniti jedhan yoo immoo durii horii warri sunii hataa'ee bisaan dhuguu jiru okoleen hir'atee nama fuudhuuf dhabanii namni suni eelir dhaabatee didee bira deeme. harri lamni balleesse qabeenyi keenni balleesse jedhanii akka badaa himatan nam sodda kanam yeroo immoo kun hin jirre nagumaan ofirra geegessani kun fuudheerumaati fuudhii lammeessooni kataa'anii seeraan warri gaafatanii warri gaafatan amma malee duraanii warri gaafatanii mucaan intala argu malee intalti mucaa kan kaargitee hin beekne fa'aa ka kennan amma immoo fooyyahee jijjiiram guddaa qaba. mucaan intalatti yoo kennanii yoo fedhinnaan qabaatin abbaan hin fedhuu jette amma namni baay'ate barate inni baratu kun suma walaa subsiis malee namni jidduu isaanii seenu Kasadaffaa.
kasadeeffaa bunna hin butani intalti sun hin beektu qubi hin qabdu fedhinnaallee hin qabdu tarii gaafataniifaa gaafii dandiddi yookaan immoo intalti sun kasii wama qubi hin qabne jaalate mucaani humnaani dhufanii fuudhani. intaltan fuudhanii bakki seensisan seensisanii warri intaltan ammoo intalteen jaalatte deemuu fi irreen fuudhuu hin gaafanna jaarsi nu godha jedhanii hin gaafatani maatiin dhattee gaafatti.
Yoo intalli jaallatte yookiin yoo jaallatte.
yoo intalti eegimmanni sun seenti jaalatte anatti heerumee jetti siin hin heerumne immoo Eh.
irreen fuudhani Eh.
anatti jaalate heerumee siin jette yoo siin abbaa feeta seente jaalataniif jibbaniif iyyuu gaafii hin qabdu yoo siin immoo irreen na fuudhan jette waan guddoo dhalata Wallool eh, waan jajjabduu dhalata maal godhu.
caccabsanii na dhaananii na fuudhan yoodhani yoo obboleessi qabaatte yoo abbaa qabaatte intala warri dhiiraa akkam cabsanii fuudhanii jedhanii gara booranaatti dubraa dhiirti nagaa olteen jettuun durii maan intalti dubraa dhiiraan walitti gabayaa maatu hin qabdu jechuun kanaafuu nagaa olteen jettuun maan nama yoo ammisiin na qabanii harkaan na qabee siin jettee himattu. qaxe qaxe jechuun seer booranaa irratti gatiin hedduu baay'eedha harraa mataa qaxe rifeensi mataa namaa yoo jedhanii horii daangaa qabuun soddomaan achi jechuun kan itti murteessan yommuu warra kanirra miidhaa hin qabne yaa wanni dabarte dabarte dhiisuullee ni danda'anii intalallee fudhatanii illee fedhani warratti fudhatanii hin galfatani intalufii.
Deeffatu.
deeffatan yoo warra kanaa fedhinna irra hin qabne haa immoo irreen tuniin baay'een taltitu miidhamtee yoo jiraate gochi immoo qajeelchitee yoo inni takkitti laayyuu mana san baatee ofirraa deebisaadhanii walii galaniillee ka- deebisanillee ni jira ka dhoowwatee namni dhibii gurguruullee ni jira arfaffaan kunini mucaan qubi hin qabu intalti dhadha dibattee siiqee qabattee mijuu guutattee ciicoo dhuftee butumee irteetti butumee jechuun looni dallaa moona isaanii butumee jira muki butumeedhaan ka yeroo dallaa irra banan ala baasani yeroo horiin galu harkisanii galchanii dallaa kana butumee tan irra cufani saatii yeroo warri itti banatu laaltee dhatte butumee irteetti.
Akka arganiif.
Ee. Itti gabbahanii eessi deemtaa eerum deemaa eenyutti eerumtaa ebelutti eerumaa. Inni isii tan jibbee osoo naan qabatellee dirqama hin fuudha danda'e hin deebisu. Intalli eerum dhufte Ee.
danda'anii hin deebisani. Tokko tokko kan feenelleen kaaniin maanii qaraa eessan na- eessan na beette eessan na gartee na eerum dhufte dhullee ni jire dhan durii. Eegaanii nama waan kana eh, yeroo ta'een sanatti guddoo baay'attee hin jirtu. Danda'e hin didu gosa dirqamumaan fuusisani. In fuudhama waliin horanii haddaan immoo walii galuu didee qarallee fuudhi dirqamaati dhiisullee ni jira. Kan immoo waliin jiraatullee baay'ee jira.
Booran keessa dubartii tokko caalaa fuudhuun jira.
Eeyyee haga fedhanii fuudhan Eh, Waliigaluu dubartoonni baay'ee waliin lolan.
maan seeta. Rakkoon booranii waliin lollee fi booranii qabeenyi isaa baay'ee looni loon qaba. Namni kun dubartii takka yoo fuudhu yoo haati sun dhaltu qabeenyi sun tihi qabaa obaa qabaa ohaa qaba. Ah? Eh, Yabbiyyee warratti obaaftu qaba. Yabbiyyee qayeetti obaaftu qaba. Bisaanii qoraan qabdi. Yoo niitii takka callaa taatu waan kan hin dandeette jechuudha. Si galee?
Eh, Akka wal gargaaru.
Ee, yoo ta'e dhibiin daramtu looni gaaf isiin eh, fuudhanii dhuftu loon isiin siiqeen dhahatte dhani loon isiin siiqeen dhahattu jira sadii afur haga saguma ka horii xiqqaa qabullee sadii sadii illee ni ta'a afur shan ja'a haguma horii qabanitti siiqeen dhahatti qabeenyi sun kasiiti kasiiqeen isiin dhahatsun. Ee, Abbaanii horii ofii keessa haati taani illee qabeenyi fi kan durii siiqee dhaatti ta'ii kan warri sii ta'ii qabdi kan hin kennan keessan baasan sii galee kan mufii horii isaa horii isaa kan mufii qabu keessa siiqee dhaatti afuriin fuudha shaniin fuudha hagum fedhii fi fuudha yoo qabeenyi danda'eef Eh, Garuu dubartoonni waliin lolan.
dubartoonni rakkoo hin qaban.
Hangafa quxusuu jedhanii wal ulfina qabu.
Eh, warri ka- wal kabajulleen baay'ee irri guddinne hangafa baay'ee kabajan Eh.
abbaan warraatu iyyuu akkasiin kabajamtuun godha kabaja isiitaniin eega hangaftitti namni tokko tokko egaa leefan malii nama addaan jira haa ta'uuti malee eh, siin hangaftittiin tuniin kabajamtee warri maqaan isii yaamanuu guddoo guddoodhanii yaamanii ta intalti eebbi qabdi ta waaqee eebbis ta qoraan dadhuuf ta bisaan dadhuuf ta teessiftuyyuu akka ilmeesii gootuyyuu hin jirti tammoo amal jaajabdu wayii yoosiin dhidhibdullee addaan godaansisan akkas jiran.
Ijoolleen durbaa umrii meeqatteeru?
Tunin durii durii yoo nu dhageenyu umrii diqqeen haga ganni saddeetitti hin gurguran hin heerumti.
Waggaa saddeet.
wagga saddeetitti abba sun iyyuu hin beektu abboo ittiin jedhan.
Tafuu.
Mana haadhisaa jala guddatti wayaa haadhisaa jalatti. Yeroo isiin xiqqoo jajjabeeffattee yeroo inni garfa dedeemu xiqqoo fuulis dallansuun irramu mul'atu boodatti manis kakobaan ta'aaf amma immoo akkasii hin jiru dubri xiqqeennaan gurguruun haftee turte waan adda addaa illee namiin dhagaha waan miidiyaa adda addaa irraa waan reediyoo ta'ii waan adda addaa irraa barmootilleen immoo baay'ee laf keessatti inni jiyoo ta'ii maanii ta'ii warra jechuun. fayyaa kan ta'e baay'ee barmootii nu keessa babal'ate kanaafuu dubartii yoo diqqeennaan fuudhanii rakkoo hedduutti irra dhaqqabaa waan jedhanii jira.
Gaafa cidhaa fuudhaaf eerumaa nyaata beekamaa maal?
Booran keessaa nyaanni keen beekamaani aanan looniiti. Itittuu aanan mi'i kochee kochee foonii.
Kochee jechuun?
Kochee jechuun foonii akka jaji jechuudha akka qoonxaa jajiyanii jajii kan xiqqoo yonni goggogu dhadhaan hojjetan dhadhaan waddan ciranii kana doola jira doola kanan dhaqan. Dooli kun namni waa qabu gisa cuf doolii isaa waamuu qabdi qaatullee soddaan itti dhufaa obboleessi itti dhufaa firaa fiixaan itti dhufti haadhaaf abbaan itti dhufti dhageette kan yooyyuu amman kan ka'e jira fuudhanii kennaniif. Nyaati olitti beekamaani kanumaaf aanan looniiti. Si galee amma immoo oomila fijiraati oomila fijiraati nyaati aadaa garbuullee kocheen hojjetama gosa hedduun hojjetama garbuun tumamee hojjetama kocheen jira isaa dhadhaan in hojjetama fooni gubaa rurruuqaa jedhanii rurruuqaan kuniin jaji tana ibiddi kee rurruuqanii dhadhaananii dhadhabasaa nyaatan. Nyaati aadaa isaanii kanaadha.
Gaafa dubartiin deessu maal godhu? Maal nyaatu?
Gaaf dubartiin deessu amma nu waan durii hin beennu waan ammaan tana wama lafa jira akkuma lafa jiru godhani. Baadiyyaa durii yooyu dubartiin deettu yoo isiin ilmi dhiiraa dhaltu hin sirbani. Guyya sadii sirbani. Hin sirbani okkotee obbaatii jedhanii waan kan hin nyaatani. Okkoteen obbaatii sun garbu. Boqqoolloon lafee buusa, misingaan lafee buusa. waan jiraa firee tokko tokkoon guma tokko tokkoon itti daranii okkotee obbaatisan immoo dhiirtii hin nyaattu jedhani dhala malee dhala yaamanii ilmi dhiiraa dhalatee hin sirbanii okkotee obbaatisan hin nyaatan guyyaa kan sadeen dhadhaa hin nyaatan aannan itti naqanii dhadhaa itti naqanii.
Dubartoota duwwaa.
yoo durbii dhalattellee hin sirbanii malee nyaati okkotee obbaatii kanallee hin godhani yoo dubartii dhalattu.
Sirbuma duwwaa sirbu.
Hin sirbanii.
Hin sirbanis nyaatanis.
nyaatallee wami jira akkuma namni firaa walitti dhufanii hojjetanii jedhan malee ka okkotee obbaatii qabu ka sirbaniif dhiiruma.
Ammoo Ammallee sanuma ammoo hin jijjiirama.
yeroo du'aa wayyaa gaddaa uffatamu maayinni. Eeyyee. Isaa maayinni.
Kanama booranii wayaan isaa hagaddaa yoo dhiirsi isii du'u durii wayaa adii abuyyadii jedhani. amma immoo wayaa agnu garree wayumaa silaa giseen niddu sun ofirraa qabdu hamtuu baasan jedhanii waan baasanii jira waan kana wayaa sun irra baasan wayaa biroota kennanii in addaattisiin wagga lama wagga tokko akkuma dhiirsisiitti jiru akkuma yookaan irra rifatteef akkasitti addaatti dhadhaan dibattuu mataan cibrattuu dhalaan keen hin qayyifatan hin qayyifattu Qayyifachuu jechuudha.
jechuun qayyifachuu jechuun. Boolli qayyaa jira.
Hudhachuu jechuudha.
Hin qayyifattu, hin tuttu, bisaanillee qaamuuf hin dhiqattu. Haga rifeensi siirra buutti deemti. Warri immoo hin godhanne jira yeroo suni warri akkasii hin godhanne warri qaalluu gosa booranaa keessatti warri hedduun gosamma teennaa warri hedduun namni yooyyuu abbaa warraa biyyoon addaanne jira dansaaniti. Eerum inni dusuun warra qaalluu fa'a eerum sun haadhallee fuudhanii muudan ijoollee shamarranii cufin muudan dhadhaa asirra kaa'aniif maaliif ennaan hin addaatani aadaaniitiin akkasii jira.
Adii waariyo deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa eddu galatoomaa.
Atillee fayyaa naa ta'i naa jiraadhi.